murumva radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose ikaze kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga turaza kuvuga ku cyumweru cy'ikingira muri afurika uyu munsi turaganira kuri gahunda y'ikingira mu burundi turibanda ku nkingo zirimo gutangwa ubu urukingo rw'indwara y'iseru agasama n'urukingo rw'ibihara muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga umuri kumwe na eugenia mukankusi hano muri studio ya karindwi mbahaye ikaze rero mwese abagitangira kutwumva nk'uko mubimenyereye buri wa gatatu ni ikiganiro muri isanga kivuga ku magara y'abantu ku buzima n'indwara zibwugarije uyu munsi turaganira ku cyumweru cy'ikingira muri afurika turavuga rero kuri gahunda y'ikingira mu burundi turibanda ku nkingo zirimo gutangwa ubu harimo urucanco cyangwa se urukingo rw'indwara y'iseru gasama niko babyita mu kirundi hanyuma na rubeore cyangwa se ibihara mu butumwa rero abaganga bakunze gutanga bavuga ko kwirinda biruta kwivuza akaba ariyo mpamvu muri gahunda yo kubungabunga ubuzima ku isi ishami rya oni ryita ku buzima wms ryashyizeho gahunda y'inkingo wms ivuga ko inkingo zishobora kurinda miliyoni hagati y'ebyiri n'eshatu z'abantu bapfa buri mwaka bazira indwara nk'akaniga tetanosi kokorisha n'iseru ariko hari n'ubuzima bundi bw'abantu miliyoni n'ibihumbi magana atanu bushobora kubumbatirwa igihe ibikorwa by'inkingo ku isi byakubahirizwa uko bikwiye ishami rya oni ryita ku buzima wms rivuga ko inkingo zirinda indwara zirinda ubumuga zigakumira impfu zituruka ku ndwara zishobora gukingirwa cyakora wms igereranya ko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu abana babarirwa muri miliyoni cumi n'icyenda n'ibihumbi magana ane ku isi hose batahawe inkingo z'ibanze niyo mpamvu oms n'abafatanyabikorwa bashyizeho gahunda ngarukamwaka zirimo izikingira aha rero twavuga nk'icyumweru cy'ikingira giteganijwe ku isi hose mu mpera z'ukwezi kwa kane buri mwaka iyo ntego y'ibanze y'iyo gahunda ni ukurushaho gukangurira abantu inkingo no kubashishikariza kwikingiza kuvugurura gahunda yo kugeza inkingo ku bazikeneye bityo abantu bose hose aho bari ku isi bakabasha kurindwa indwara zica kandi zishobora kwirindwa ni muri urwo rwego hashyizweho icyumweru cy'inkingo muri afurika mu rwanda iyo gahunda y'ikingira yashyizwe mu bikorwa mu kwezi kwa gatatu naho mu burundi ubu bari mu cyumweru cyo gutanga urukingo cyangwa se urucansho rwa gasama riseru na rubeore ni gahunda rero izarangira kuri uyu wa gatanu nibyo tuganiraho muri kiganiro muri isanga umutumirwa wacu ni dr olivier nijimbere ni umuyobozi wa gahunda y'ikingira mu burundi gahunda yaguye y'ikingira turaza rero kubaha umwanya nk'uko bisanzwe mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo muduhe nomero zanyu rero nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara iyacu ni magana abiri na kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe reka rero twakire umutumirwa wacu dr olivier nijimbere dr nijimbere ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze
mbanje kubashimira cyane uyu mwanya muduhaye nzi ko muri mu bikorwa byinshi by'ikingira byo gutanga inshansho mu gutangira nagira ngo mutubwire muri iki cyumweru harimo gutangwa inkingo eh, ni bande barimo kuzihabwa
yego mbanze kubashimira na mwebwe kuri kano kanya muduhaye Eh, nk'uko mwari ko murabishikiriza muri iyi ndwi yahariwe urucanco muri afurika twe turahimbaza aha iwacu mu- mu burundi hategekanijwe ko ducandaga abana bari hagati y'amezi icenda gushika ku bana batarashikana imyaka cumi n'itanu Eh, ni sekeza rero eh, ryatanguye kuri wa mbere tariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa gatanu ikazorangira kuri uyu wa gatanu itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatanu Mhm. ye izo nkingo rero muratubwira ko ziteganyirijwe abana Ah, ni kuki mwahisemo gutanga izo nkingo ku ku bana gusa kandi ntimutange inkingo zose muri rusange
ego twahisemo gutanga uru- urwo- urwo rucanco rukinga izo ndwara zibiri kuba indwara y'agasama n'indwara ya ribeole ku bana kuko mu biharuro dufise eh, tuhasanze izo ndwara ahanini zibangamira cyane abana na cyane cyane abana batararenza imyaka itanu nicyo gituma rero duca dufata kugira ngo dukingire abo bana Eh, na cyane cyane kuko fatiye nko y'indwara y'agasama ndetse n'indwara ya ribeole ni indwara zandukira cyane ku buryo rero iyo umwana azirwaye ashobora no kwanduza n'abandi n'abakuze eh, na cyane cyane nk'abakenyezi bibungenze nicyo gituma rero duca dufata tugakingira abana kugira ngo tubakingire kuko zibabangamira na cyane- hanyuma kandi dukingiye abana tuba dukingiye igihugu cyose kuko iyo bakingiwe ntibaheza ngo banduze abandi Mhm. muravuga ko izo nkingo abana ah, izo ndwara aba- abana bashobora kuzanduza n'abantu bakuru mukavugamo cyane nk'abo bagore batwite ah, bakunze kuba bakwandura nk'izo ndwara mu gihe batwite nko mu mezi ya mbere bamaze ah, gusama Ah, mu- kuki abo babyeyi bo mutarimo kubaha urukingo ngo mubakingire iyo ndwara izo ndwara zishobora kubafata ahubwo mukaba murimo kuziha abana gusa byaba biterwa n'uko se ababyeyi iyo bagiye kwipimisha bashobora kuzikingirwa izo nkingo ziri mu zo bahabwa bagiye ku- kwisuzumisha kwa muganga
Ego murakoze kuri icyo kibazo Eh, igituma dukingira abana kuko ntimejeje kubivuga ni uko abana ahanini nibo zibangamira nibo n'ibimenyetso bishobora kwimenyekanisha Eh, nayo ubundi bwobwo baraheza bakanduza abandi na cyane cyane eh, nk'uko mwarimu bivuze kandi iyo umukenyezi yibungenze mu mezi atatu ya mbere iyo ya- yafashwe n'izo ndwara nka ribeole nk'akarorero eh, aracagira icyo twokwita mu rurimi rw'igifaransa la syndrome de ribeole congénitale iyo nayo kandi ikaba ifite ingaruka mbi cyane na cyane cyane ku mwana aba yibungenze ko idashobora gukoroka itaragira cyane umwana agapfira mu mbanyi y'umubyeyi n'iyo eh, amaze kuvuka bigashika ugasanga avukanye ubumuga ntitureta rero ngo du- dukingire abakenyezi bibungenze kuko ahanini ibimenyetso ntibyimenyekanisha Mhm.
dukingira abana kuko aribo ibimenyetso bishobora kubibonekeza hanyuma bagaheza bakanduza abandi
Ye, ibimenyetso by'iyo ndwara se iyo mwita rubeole na n'agasama bitandukanira hehe
Eh, ku bisanzwe izo ndwara zibiri zirashusha zishaka gusa nicyo gituma mbere nk'iyi ndwara ya ribeole ntiyari isanzwe inamenyerewe cyane abantu benshi bari bamenyereye indwara y'agasama kuko no muri kahise abantu benshi barayirwara urucanco rutaratangura ugasanga abantu bama bariko barajya guhamba abana kubera ni indwara yica cyane Mhm.
iyo ndwara rero ya ribeole ntiyari isanzwe imenyerewe ariko ibimenyetso bishaka gusa ni nki- ni- ibimenyetso ni nka bimwe Mhm.
kugira ngo u- uzitandukanye n'uko haba hakozwe ibipimo byo muri laboratwari nayo ubundi bwo ibimenyetso bishaka ku- kuba bimwe Mm. A- abana se barayikingirwa b- muri za nkingo bahabwa bakiri batoya n- urukingo rwa rubeole narwo rurimo
Eh, u- iyi ndwi yahariwe urucanco muri afurika Eh, nico gituma twashatse gutanguza iri sekeza ryo gu- ryo gukingira abana izo ndwara zibiri nayo ubundi bwobwo urucanco rwari rusanzwe ruhari rwari rukinga indwara y'agasama gusa iyo jole Mhm.
urukingo rukingira indwara ya rubeo ntirwari bwatangure isekeza rero ni ukuvuga ko n'urukingo rumwe rukinga izo ndwara zibiri rujoro na ribeol Mhm.
mu nyuma rero tugahita duca tu- kandi duce dufata urwo rukingo nyine turushire muri ziriya ncandago zisanzwe zisanzwe zihabwa abana mu bihe bisanzwe
Mhm. Ba- bazatangira kuzihabwa ryari mu muri ibyo bihe bisanzwe urwo ruf- urwo Yego, rukingo tuzabitegura.
rukomatanyije Mm.
turiko turabitegura tugaheza duce tumenyesha nk'uko twari dusanzwe tubimenyesha eh, igihe tuzotangura ku- gutangurirwa ariko ni vuba cane turiko turabitegura Mhm. Ye. noneho reka duhe umwanya abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kubaza kugira ngo barusheho gusobanukirwa kuri- n'iyo gahunda cyangwa se n'izo ndwara murimo mukingira tubanze twakire izidori izidori uranyumva izidori turi kumwe
yego ni nabo yumva turi kumwe Ye. urahagana hehe
yewe ni mu ntara ya ruyigi Ye, ikibazo cyawe cyangwa icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kugeza ku mutumirwa wacu
yego icyifuzo n'igitekerezo kiba gifite Mm.
Eh, ni ibisanzwe mm, uru rucanco turi tura- turaronka abana bacu bari bararonka Eh, ni ingirakamaro rwose kuko jewe sindi imisozi imyaka mirongo itanu n'itatu Eh, mu myaka yaheze harateye indwara y'agasamiramara abantu abana benshi Mhm.
ariko aho inshanso zitangiriye zahora bacanze zisanzwe zari zaragabanutse cyane Mhm.
byumvikana ko rero iyo baronse urucanco eh, bagize guhera ku mezi icyenda kugera ku hagati ya mezi icyenda n'imyaka cumi n'ine cumi n'itanu eh, tubura ari ingirakamaro cyane ngira ngo ku- uriko uraba imirongo itonze aho uriko aracancira ucibona ko twari dufite urwaruka rwinshi cyane rwinshi cyane rwari rukeneye gukingira Mhm.
hanyuma ikibazo nacyo eh, twabaza uyu mutumire wanyu eh, ni uko naho bagira urucanco rwa izicanco z'agasano n'iyindi ndwara numvise eh, ni uko batokwibagira yuko indwara ya malariya nayo eh, ikaze muri aka karere k'ibihugu byacu sinzi uburundi sinzi ko n'u rwanda umenga goba yamaze gufatwa Mhm.
Eh, yabaye ikiza kugerageza rero bakarongera n'urwo rucanco rwa eh, rwa malariya kugira ngo eh, abantu abana n'abakuze baronka kororoka ikindi nacyo nomubaza ni uko umenga eh, iyi minsi batanze ni mike eh, ishobora guhera abana bahari tubona bari ku mirongo eh, bati- ba- ba- eh, batara- batarabaheza sinzi ko baba bongereza iyindi minsi kugira ngo abana bose bakeneye gucancwa baze baronke rucanco murakoze urakoze cyane eh, izidore kuri icyo kibazo cyawe Eh, hari n'undi nawe wari umaze kubitubwira ku bijyana n'inkingo eh, avuga ko inkingo ari nziza cyane ati ndazishyigikiye kandi ababikora bakomereza aho ati ikibazo mfite ni kimwe ko numvise hari urukingo rwa malariya rwabonetse rukaba ruri gukoreshwa mu bihugu bimwe na bimwe mbe mu rwanda no mu burundi ntirurahagera ati niba ruhari muzi eh, muzizatangwa rurimwo ati rudahari naho murabona ruzo eh, ruzahagera ryari ko nzi ko iwacu abana ndetse eh, tu- tutibagiwe n'abakuru bahitanwa n'iyo ndwara ya malariya ati mutazi igihe nabwo eh, ruz- ruzatangirwa nabyo mwambwira Eh, ubwo rero nagira ngo mubanze musubize uyu nguyu isidori na n'uyu nguyu ubajije ikibazo kabizi wabaji- ubajije ikibazo cya malariya bombi babajije kuri urwo rukingo mubanze musubize mbere yuko twakira undi mukunzi w'ijwi ry'amerika muganganije Murakoze.
mbere Mhm.
yego murakoze Eh, nagomba nshimire eh, uyu izidoro wo mu ruyigi ku kibazo no ku ntererano atanze Eh, nk'uko yabinabishikirije uru rucanco ni ingirakamaro kuko ruraheza rugakingira abana rugakingira mbere n'igihugu cyose kuko badaheza ngo ba- bagware hama ngo bandukize abandi hanyuma ku kibazo yabagije indwara ya malariya nibyo indwara ya malariya aha mu burundi turazi yuko ari iyi ndwara ihambaye cyane ibangamiye abenegihugu Eh, ndetse na leta y'u Burundi ntacyo itagira kugira ngo ibandanye yorohereza abenegihugu na cyane cyane abana n'abakenyezi bihungenze Eh, no muri iyi minsi ibikorwa biriko birakorwa ni byinshi kugira ngo tubandanye dutuza iyo ndwara Eh, ibijyanye n'urucanco nabyo ubu mu burundi ntirurahashika ariko leta ntako itazogira kugira ngo ibandanye eh, ishyira mu ngiro imigambi yose yotuma iyo ndwara eh, igabanuka mbere igatuzwa no mu burundi Mhm.
ariko urwo rucanco rero ntirurashika mu burundi rubandanya dushigikira eh, imigambi myiza iriko irakorwa ku isi yose mbere no mu karere eka mbere no mu gihugu cacu kugira ngo iyo ndwara ibandanye eh, ituzwa mu burundi Mhm.
n'urucanco nigwaboneka nawe nyene nta kizobuza yuko ruza rukaja mu ncanco zisanzwe zitangwa Mhm.
ariko ntugira ngo ndamumenyeshe gusa yuko ubu ubu ariko hariho imigambi myinshi iriko irakorwa n'aho urwo rucanco rutaraboneka mu burundi Mm, mubaye nk'abamusubiza rwose i- mu- mumubwira ko muzahimiriza yavugaga ati mutazi igihe mwohimiriza rukaza vuba ati kuko malariya iraduhekura cyane ubwo rero ndumva mumuhaye icyizere eh, hanyuma se izidora ati mu minsi mike- iminsi ni mike yagenewe urucanco murateganya Yego.
kurenza kuri kiriya cyumweru muko- abata- abazaba batari bagerwaho nabo mukabakingira ubundi muteganya gukingira abana bangana iki
yego kuri ico kibazo ni ikibazo cyiza cyane rwose Eh, mu gihugu cyose twiteze gukingira abana ba- baba imiliyoni zine n'ibihumbi ijana na mirongo indwi na bitandatu n'amajana atanu na mirongo indwi na batatu yego ni igitigiri eh, cyaharuwe neza Mhm.
ku buryo n'imiti irakwiye imiti irakwiye kwabo kugira ngo abo bana bose bashobore kuzokingirwa Mhm.
Eh, ku munsi ku munsi imiti abasanzwe barongoye ubuvuzi burere no mu ntara baguma ba- eh, bayegereza aho isanzwe itangirwa Eh, tukibaza yuko abana bose bazo- bazo- eh, iyi miti itazohera batarayironka naho byoramuka bishitse hagira umwe canke uriya a- atarawuronka tukibaza yuko eh, abarongoye uburere bw'ubuvuzi bazogerageza uburyo bwose kugira ngo babashikire babashikire nkuko nkuko nabivuze ibibanza bi- bi- bitan- bitangirwamwo urwo rucanco harimwo amashure akaba n'amavuriro mato mato n'ibindi bibanza biba byarategekanijwe ni ukuvuga ko rero mbere no ku munsi ku munsi basaraba dusanze hariho nk'ahantu mu muryango abana bataracandarwa Mhm.
eh, baca tubandanya tubahimiriza kugira ngo bitabire urwo rucanco muri iyi minsi itanu yategekanijwe Mm.
ni ukuvuga ko rero imiti irakwiye irahari irakwiye umwana wese ndetse tugahera ku babyeyi babo tukabahimiriza yuko bokwitabira cyane ibikiza kandi turabona yuko biriko biragenda neza mu gihugu cyose bariko baritabira rwose urucanco kuko n'urucanco ngirakamaro Mm. ye reka twakire na rishari rishari turi kumwe
Ego turi kumwe cyane ye urahagana hehe
ubujumbura Mhm. ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
rero nagira akamaro gushimira umutumire kuri icyo gikorwa cyiza cyo gutanga urucanco ku bana bagize Mhm.
mwana cyambata kino kibazo kubera hari ibintu abavyeyi ba nubwo abatari bien instruit usanga babwira abana babo bababwira ngo diya ncaco ngo nizo ku- kugira ngo babatere kugira ngo baze babyare ngo abana bake bigatuma abana bagenda abana abavyeyi bakababwira ngo ni- ngo ntimugende ku- kwiteza diya nshinge canke birya bindi baba
Mhm.
Eh, nku- nk'uwo nka- nk'uwo mudogiteri cyangwa uwo muganga yakurikiranye ibintu by'icanco icyo kibazo umva tumenye ngo inshansho zoba zishyikira abana bakeya ko zoba batekanye kandi ko tuzi uburundi hari abana benshi usanga barwaye izo ndwara za ribeyore canke izo zindi ndwara nyine bavuga Mhm.
Iki Ye.
kibazo cyari icyo tumaze iminsi tubona tumaze iminsi tubona mu gisagara cya bujumbura nyine ibintu by'igitoro byaduze ukabona imirongo minini Mhm.
imodoka zitonze Mhm.
iyo umuntu umenya ngo nk'udeparasi imiti bizava bigora usange ikiringo batanze n'igito cy'urwo rucanco usange urwo rucanco ntirugeze ku ba- ku bana bari batekanije kubera uko igitoro kizoba cyagize kugira ngo deparasema y'imiti ishobore kugenda neza murakoze Mhm. urakoze cyane rishari Eh, muganga nije imbere impungenge za rishari avuga kuri ibyo by'abana babwirwa n'ababyeyi ngo ntibajye kwikingiza kubera izo mpamvu yasobanuye hakavuga ibijyana n'imiti kuyigeza aho igomba kujya ndetse umuntu yakongeraho no kujyana n'abaganga bajya gukingira impungenge ze eh, zifite ishingiro hari icyo mwazivugaho icyo kibazo cy- cy'abana bataza mwavuga ko haje abana benshi gukomeza kwikingiza mu- mu- murabivugaho iki
ego arakoze tubanza dushimire rishare ku bibazo byiza yabagije Eh, duhereye ku kibazo cya mbere eh, cy'ababyeyi baba bataronka inyigisho ziha- zikwiye Eh, nagomba nda- kumenyesha bariko baratwumviza yuko eh, inyigisho zaratanzwe duhereye eh, ku baganga eh, inyigisho zatanzwe no ku bakozi basanzwe bakora mu mavuriro atandukanye twarashoboye no guhimiriza ku rwego rw'igihugu turahimiriza no ku rwego rw'intara no ku rwego rw'amakomine ubu ubu ni ukuvuga yuko eh, baba abarongoye intwaro baba abarongoye amashuri eh, n'abarongoye igisata cy'ubuvuzi bose baronkeye inyigisho zikwiye eh, tukaba ata mpungenge dufise a- ariko bishitse ku ku mubyeyi cyangwa uriya a- aba atarahimirizwa neza gashaka abana akaryo kugira ngo tu- tubandanye duhimiriza ati- eh, kuko uru rucanco ni urucanco ngirakamaro Eh, n'ibyigwa byarakozwe hirya no hino nagomba kumenyesha yuko nko muri leta eh, nko mu bihugu bya amerika abantu barenga nk'ibihumbi amajana- miliyoni amajana abiri na mirongo itanu baramaze gukingirwa izo ndwara Eh, kandi gushika ubu u- nta ngaruka mbi urwo rucanco rutera urushanjo ngirakamaro ahubwo rufasha kurwanya eh, no kugabanura cyane impfu z'abana na cyane cyane abana bagera kuri za myaka itanu Eh, ni urushanjo rero eh, atangorane rutera ababyeyi borema bakijukira cyane cyane ahubwo kujyana abana kubakingiza kubakingira izo ndwara kuko ni indwara mbi cyane eh, zibangamiye amagara y'ibibondo kijyanye nacyo eh, n'igitoro ni- n'ibigitoro naho nyine twabasha kumuhumuriza Eh, twebwe mu bushikiranganji eh, bw'amagara y'abantu kurwanya za sida eh, igitoro twaragisavye kandi turakironka turagisa- twaragisavye kandi turakironka iyo ngwara ntidushikira cane Eh, ni ukuvuga yuko rero imiti turagerageza tukayishikana ku bibanza vyose vyategekanijwe mbere no ku mashure tukayishikanaho kugira ngo abana bashobore kuronswa eh, urwo rucanco kuko n'urucanco ngirakamaro N- n'umugambi w'igihugu rero eh, yorema nta ngorane n'umugambi w'igihugu kandi indongozi zabidufashamwo indongozi haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara ndetse no ku rwego rw'amakomine
Ye, twibutsa abatwumva ko iya radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri eh, kiganiro muri sanga aho tuvuga kuri gahunda y'ikingira icyumweru cy'ikingira mu burundi umutumirwa wacu ni dr nijimbere olivier ushinzwe gahunda yaguye y'inkingo mu burundi nagira ngo twakire undi munywanyi w'ijwi rya amerika kuri telefone diodone turi kumwe diodone uranyumva
ndabumva cyane rwose ye urahagana hehe
ndi karugusi Mhm.
mbe na mbe kandi gushimira umutumire kuko ngene bitaho amagara y'aba- y'abanyagihugu Mhm.
ngene bateguye urwo rukino amahanga aca agaca ambaza ati mbe ko mwatubwiye yuko hariho abana bashika miliyoni cumi n'icyenda ngo batahabwa urukingo mu myaka iri imbere nta nta ngaruka mbi bazobona ku magara yabo
Mhm.
ndetse nongera nkabaza ati ko bashikanye ku myaka- ko- ko bashikanye ku myaka cumi n'itanu mbese a- a- abarenze iyo myaka bo- bo ba- ba- izo ndwara zita- zitabafata zitabafata ariko nkaca- nkaca nibariza mu igabanishamakuru ku minsi iri imbere mushobora gutegurira ikiganiro ku bijyanye n'indwara ya diyabete kubera tuba- turafise ibibazo tu- tu- tubaza Mhm. Ye, tuzayiba- murakoze cyane tuza- tuzayibategurira urakoze cyane diyodone
cyane murakoze nawe Mm. Ah, m- muganga nije imbere ikibazo cye arakomeza ku byo nari navuze mbere dutangira ah, kuri miliyoni cumi n'icyenda n'ibihumbi magana ane z'abana ku isi batahawe inkingo z'ibanze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nk'uko ms ibivuga yabazaga niba nta ngaruka bizagira ku buzima bwabo hanyuma uretse ko yatangiye anabashimira nyine kuri iki gikorwa mukora noneho akaza eh, kubaza na- n'abana barenze imyaka cumi n'itanu ikiba- icyo mubateganyiriza
murakoze Eh, dushimire kandi diyodone w'ikarutse yabagira ibibazo namushimiye ko nawe yadushimiye hanyuma nsinza ku bibazo yabagize Eh, ikijyanye n'abana bataba baracandazwe ibiharuro ni ibyo ku isi yose eh, duciye dufatira ibiharuro byo mu burundi nabyo tuma duhimiriza tuma duhimiriza gushimiriza ababyeyi ko boza baracandagisha abana babo kuko eh, nk'uko mwagiye munabishikiriza insanzo zirafasha cyane kugabanya impfu eh, na cyane cyane ku bana bataba barakuze imyaka itanu n'amahangiro rero y'isi eh, n'ibihugu bica bi- biheza bikogera ko kuri ayo mahangiro kugira ngo abana bose bashobore gukingirwa izi ndwara eh, zishobora gukingirwa ingaruka mbi ntizobura ntizobura kuko eh, nk'ubu dufatiye nko kuri nko kuri rucanji nko kuri indwara ya ya rujore indwara y'agasama iserumu Eh, abana abana batacandazwe iyo baciye bandura izo ndwara murumva yuko baheza bakanduza abandi ari nacyo gituma rero ingaruka mbi ya mbere ni uko iyo ba- banduye baheza bakanduza abandi eh, maze amahangiro y'isi amahangiro y'akarere cyangwa amahangiro y'iguhugu ntiduheze tuyashikeko Eh, kuko twifuza ko izo ndwara twazirandurana n'imizi twifuza rero yuko hobaho aba- abana bandanya babaho batacandazwe kuko duheza dushikire ku mahangiro tuba twarihaye
Mhm.
ku bijyanye n'abana barenze imyaka cumi n'itanu nabo eh, nk'uko nari nabivuze cyane cyane izi ndwara zibiri gasama na ribeore zibangamira abana bakiri bato abo bana rero bamaze kuzandura nibo baheza bakanduza abandi Eh, iyo twakingiye abana rero abana bose bitabiriye urwo rucanco tukaba twabakingiye tuba dukingiye igihugu cyose kuko ntibaheza ngo bandure izo ndwara batazanduye rero ntibaheza ngo banduze abandi kubera rero aribo- aribo zibangamira nibo dukingira ariko ubundi bo tuba dukingiye igihugu cyose ibyo ni ukwita mu gifaransa immunite collective Mhm.
murakoze Ye, mu- mu- akabazo gatoya iyo umwana yakingiwe muravuga ati umwana wakingi utarakingiwe yanduza abandi iyo arwaye nyine yan- yanduza abandi ararwara hanyuma kandi akanduza abandi none iyo umwana yakingiwe ntabwo ashobora kurwara izo ndwara
umwana yarakingiwe ntaheza ngo yandure izo ndwara niyo yanduye ntiyibonekeza cyane kandi ntimubangamira Eh, kuko eh, dufatiye nko kuri urucanco rw'agasama eh, tusanzwe tuzi yuko eh, rwahora ruronswa urucanco rwa mbere rukaronswa abana bafite ama- amezi icyenda rugahita rukingira abana ku bice- gushika ku bice eh, mirongo ine na bitanu ku ijana Eh, iyo aronkejwe rero urucanco rugira kabiri ku mezi cumi n'umunani aho umwana aba akingiwe neza cyane ku bice birenga cyane rwose mirongo icyenda na bitanu ku ijana ni ukuvuga ko rero niyo bishitse ibyo bice bikeyi eh, yanduye iyo ndwara nteza ngo imubangamire Mhm. Eh, reka twakire nanselme aradutegereje kuri telefone nanselme uranyumva
abumva ijana ku ijana nuko nuko urahagana hehe
ubanza amasigari Mhm. ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego nagira mbanza nshimire kuri leta yiyumvira kuba yotanga incanzo ku bana b'igihugu cyacu kubera mu bisanzwe ni defisite kuri ekonomi y'imiryango kandi no ku gihugu kaba arakunguka muri rusange Mhm.
So, nagira ndamubaze none ko mu gihe incanzo ziba ziriko ziratanga yaba babanza bakagira rusansuma rw'abana bazotanga kubera jewe uko ndabibona hariho abana batazotsanzwe bivuye ku ku butamenya ibyo bakora iyo umuntu iyo yumvise sirikirizema ko azoza gutansuka umwana wiwe atari yabiteguye mu mutwe bijya bibukundi harimo ukuntu se usanga bamubuta ngo ntugende ngo wowe utosanga urwaye izindi ndwara ngo bagira bagutera izindi ndwara cyane cyane ko bikita mu masengero kugira abanyamasengero bandi babyigishe ntabicayo nk'ubu nabyo numvise byiza dotanga byari sinari nzi ikintu kinini nacyo gituma babanza bakabyigira kugira umunyagihugu amenye avantage yo gutangisha umwana kubera hariho n'abavuga ati narakuze nta chance ndagera aha niyo mpamvu rero ubu ngomba kwigisha murakoze
urakoze anselme ushingiye rero wowe ko utigeze ubyumva utigeze umenya ko iki cyumweru cyo cyo- abana bazakingirwa
oyaje nabyumvise ubwo nyene sibago hatari insansho ejo Mhm, ntabyo nari nsanzwe mhm. Ye, reka twakire na gerard gerard uranyumva
ndabumva cyane iri mu mahoro Eh, urahagana hehe gerard
ndi mu rumonge ndamukurikiye umutumire ye arakumva
ikomeye ikiganiro kijya hageze kubona ino ntiyagira cyo twaha igenda isubize izo ndwara ni byiza cyane kuko uri kwarara indwara izina yisesa hakiri kare zishobora gutangiriza ubuzima bw'abana kubona amagara meza iyi ni porogaramu nziza ya leta
Ha- hagarara ahantu hamwe gerard tubashe kumvikana telefone yawe irimo gucika Halo?
Eh,
abagabo mutumire eh,
ati none iyo porogaramu ya leta yarabaye sansibilize ntibanunganirwa yaheze kuvuga ibyo umuntu yaheze kuvuga ni byiza cyane kuko ibintu nk'ibi kubona nko bishitse uraba n'ibintu babanza gutegura baba babanza gutegura bagasansibiliza abantu n'undi munyagihugu arawucendajuru akabimenya kuko hari nk'abantu usanga bavuga ngo halo ye,
mwanyuma turakumva nubwo bigoye ariko turakumva
hari aho usanga bema baba mu ntuzeyi mu makomine mu ntara za- zegereye y'ibisagara ugasanga nk'amainformasiyo acamenya bajya abantu nyene bo mu bisagara byo bisagara buto buto bwegereye nk'amakomine burya muntu wo mu misozi ugasanga ntavyamenye ugasanga rero izo nsanso ziraheze burya muntu nyarucari wariya mu bitoki ibyo bintu ntavyamenye kuko urabona hari n'abanyagihugu bafite na- n'amaradiyo muhira abona bukeye akabona buriza atamenye ni inkuru zo hirya no hino zo mu gihugu cyangwa cyangwa mu gihugu abo rero mu gihugu abo banyagihugu baruzuye rero nk'ibintu nk'iyo porogaramu yari porogaramu ni porogaramu nziza cyane basa iri gufata nk'ukwezi abantu bakabimenyeshwa abakuru b'imitumba bakabibwira abantu abantu bakaba konsiya kuko umunyagihugu ugiye kumubwira nk'ibintu bino faso burisike wewe vema atagutahura ukundi agutahura ukundi usanga aku- agutahura ukundi atakumviriza we mu mutwe asasiyamo wi- la mentalite irakomeye cyane wese cyangwa ibindi bintu ugasanga ati twakoze uko nyene tudatandaje none ibyo bintu bazanye muri ino minsi ya nyuma ibyo bintu eh, ibintu bijya byisize inyuma sinibuka igihe alo ye turakumva turakumva ariko hino amagambo hanyuma tubone uko twakira n'abandi
hari ibiganza bigeze kujyana ku mayikore pirimeri ntiyazanye ibintu byinshi ntiyazanye ibintu byinshi nyinshi baba batera abana b'abakobwa abantu baca baragumuka baca baragumuka ati ibyo bintu ngo bice kubera urabona ngaha mu burundi imbyaro zabaye ndanse kandi icyo gihugu icyo kibazo ki- cy'ukuntu abanyagihugu bagomba bagwirirana n'ukuri abanyagi- nta- ni ukuri nta porogaramu yo kuri ahubwo jenose abantu ukuri ibintu ko murabihatari ino porogaramu yo ku- y'ukuntu abantu bagomba bagwirirana ntabyo mbona nu- ni ukuri nta bantu bariko barasemerera abantu ikibazo menga cyayibagiwe kibagiwe kandi ikibazo gikomeye cyane Hama iki gihe rero batora n'abana ko bushinge abantu bashobora ngo baze kubahagarika ngo ngo ibyaro ngo bazobyere abantu bake kubera iki bigenda bitahuye mpaka intelectuelle kuko abo bantu hari ubwo abaye ponsiya conscientiser ngo basa- babe sensibiliser ngo bamenye ibyo n'ibyo akamaro na avantage bazoka muri iyo nshange Mhm.
ego wensanzira ishingiro mutumire kuko nayo nsanzirwa ariko aratanga serivisi ariko aratanga ni byiza rero nkarangiza nsaba n'abantu ni kuri abantu bagize ibintu bya minisiteri de la sante rema- baraye icyo kintu cy'ukuntu abantu abantu mu gihugu babaye benshi oh urabana nabo urabona mu masengero hakatolika bigisha ngo nta ukoresha ibintu by'amametode ngo ntibibaho ni- ni ukuri nta- ntahagabukira abantu nk'ababwira ati "I- ikibazo ikibazo mu myaka mirongo itanu mirongo ibiri n'itanu cyangwa mirongo ibiri iri imbere abantu bazaba bakwiye i burundi ni ibintu twivugisha ngo hari amahinzara umuntu nkatwe yaronka n'icyo afungura harakwiye porogaramu ni ukuri ya leta irigite ku bantu babyara abana benshi bakavuga ati abana Gerard.
babiri canke batatu Mhm. gerard Hello?
reka tuzabishakire gahunda yabyo byerekeranye no Mm.
kuringaniza imbyaro reka uyu munsi dukomeze twibande ku bijyana n'izi nkingo hanyuma umutumirwa wacu wabasubize Okay, urakoze cyane murakoze cyane Mm, urakoze abasawa Mm. nuko rero dr olivier anselme na gerard barahuriza ku kintu kimwe cyo kwigisha bavuga ngo mwareba umubare w'abana bagomba gukingirwa ndumva mwari mwavuze deja ko mwabiteganyije mufite umubare mu- w'abana mugomba kugeraho muri iki cyumweru ariko kandi baragaruka ku kintu cyo kwigisha ah, bakasaba ko abantu basobanurirwa hakiri kare ah, ba- ndumva ba- basaba ko byashyirwamo ingufu murabivugaho iki
murakoze reka nshimire anselme y'ububanza na gerard yo mu rumonge kuko eh, ahanini novuga ko mbere batanze intererano mbere banadufashije guhimiriza Eh, kuko nk'uko nari nabivuze eh, twari twa- twara- twa- twara- twarateguye amanama me- amanama menshi yo guhimiriza eh, haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara gusa urwego rw'amakomine eh, ruvuga yuko eh, abarongoye intwaro ku nzego zose baronkejwe inyigisho eh, abarongoye igisata cy'indero baronkejwe inyigisho kugira ngo nabo eh, bace babandanya noneho eh, guhimiriza abenegihugu nabamenyesha kandi yuko dufise abaremesha kiyago nabo nyine baronse inyigisho ari nabo baza badufasha eh, ku nzu ku nzu kujya gutanga inyigisho eh, bagasigura akamaro k'iri- k'uru rucanco rushasha urucanco rukinga indwara zibiri mu rucanco rumwe eh, ni ukuvuga ko ari urucanco rufatanye baraheza rero bagahimiriza ku nzu ku nzu eh, no mu masengero eh, ku rwego rw'intara no ku- no- no rwego rw'uburere bw'ubuvuzi bari bara- baratanze amatangazo kugira ngo abenegihugu bamenye eh, urwo rucanco ko ruhari bamenye akamaro karwo bamenye n'igihe eh, ibisekeza bitegekanijwe novuga nti rero eh, bakoze kuko bakiriye batanga intererano y'ingene rubandanya bigenda ngira no muri kazoza kugira ngo eh, hageze amasekeza nk'aya ah, ababyeyi bashobore na ntaryo kuronka inyigisho zikwiye eh, kugira ngo babe bajyananya bahururunga bumviriza ibihuha yabivuze ko hariho abashobora kwikingamukiza baga- bakavuga ibihuha bakavuga ibitari byo Eh, nje mboneraho rero n'akanya ko guhumuriza mbere n'abariko baratwumviriza kuko uru rucanco urucanco ngirakamaro urucanco atangwane rutera Eh, ntiba- ntibaje nyabahururu rero ngo bumvirize ibihuha ariko cyane cyane bumvirize eh, aba barongoye abaserukira kuko baronkeje inyigisho zikwiye ku buryo eh, atacobuza ko umubyeyi arungika umwana wiwe kugira ngo aronke urwo rucanco akingigwe tubonereho mbere no gukingira igihugu cyose Mhm. Eh, hariho eh, icyo yavuze ku bijyanye na rusansuma y'abana eh, ni ukugira ngo ndamenyeshe yuko ibiharuro eh, ntibyaje giturumbuka eh, twakoresheje rusansuma rwabaye mu burundi urwo rusansuma rwabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani rworohereza rero rukaduha ibiharuro dukorera ko kugira iyo hageze ibikorwa nk'ibi turaheza tukaguha itunga kugira ngo dushobore eh, kumenya abo abo tuba twifuza ko urwo rucanco ru- ba- ba- baruronka ni ukuvuga icyo bita mu gifaransa la cible Mhm.
Eh, dukoresha rero ibiharuro bisanzwe eh, byemewe n'igihugu biba byavuye muri rusansuma yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani hariho kandi n'indi rusansuma yagiye iraba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane Mhm.
eh, icyo twakwita denombrema nayo nyine turaheza tukayisunga iyo turiko turatanga incanco haba mu makobe mu- mu ma- mu ntara canke mu burere bw'ubuvuzi ni ukuvuga ko rero ibiharuro tuba twakurikije usanzwe zagiye ziraba kugira ngo dushobore gushikira abana tuba twifuza gushikira Mhm. Eh, nari ngiye kuvuga nti ibihumbi bibiri n'umunani hashobora kuba hari abandi bana bavutse nkibaza niba murenzaho kuri uwo mubare mukagereranya kugira ngo n'ababa baravutse nyuma umubare wariyongereye cyane nk'uko umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika yari abivuze avuga ati abantu barabyara cyane mugerageza gu- kurenza ku mubare mu- mu- muteganya kugira ngo mu- abantu bose babashe kugerwaho n'inkingo
ego nk'uko nabivuze ibyo biharuro iyo rusansuma yabaye turayisunga hanyuma tukaraba umubare tuba tugezeho kuko hari ibiharuro dukoresha biba bisanzwe eh, byaratanzwe Eh, ariko o, iyo bibaye ngombwa nk'iyi denombe navuze yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na kane Mm.
irafasha cyane kuko rero niyo vuba kandi Ntabwo ari nkeya.
yerekana neza ingene abantu bagiye barabwizana haba mu- uhereye ku rwego rw'imitumba no ku rwego rw'amakomine ndetse no ku rwego rw'igihugu Mhm. Eh, dusubire ku murongo wa telefone twakire inosa inosa urahagana he?
ndabona ikibazo cya bucuruzi Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ariko rero igira ahantu tubasha kumvikana hari urusaku hari urusaku aho uhagaze
ndabona ikibazo cya bucuruzi Mm.
yego nkasha- nkasaba nshimira leta yuko yatanze urucanco ko ko ku isi yose rwo gucandaga abana ku buntu hama nkasime- nkayimiriza nk'abavyeyi kuko bocana aba- abana babo ku buntu ku- kubacandagisha kandi baravuze yuko hari kuva nko ku mwezi nk'icenda gushika no ku myaka cumi n'itanu none ko murabona abana bakuze barwara iyo ndwara y'akarama kandi barabakingiye bitwa kuke rero nta muti bararonka burundu ngo u- uw'agasama nta muti bararonka w'agasama kugira ngo u- u- ahere burundu aka niko kabazo nabifise kubera nkabona na- kandi barabacandaje barwara agasama sinzi ko bararonka umuti uragasama burundu Mhm. Eh, urakoze urakoze inosa Eh, muganga Mm, muganga nije imbere ati umwana wakingiwe ngo abo- abona hari abagiye barwara kugira ngo mumusobanurire n'ubwo mwari mwabivuzeho kare
ego dushimire eh, inosa ku bibazo ku ntererano yatanze yashimiye leta yongera arahimiriza n'ababyeyi kugira ngo bitabire urwo rucanco Mm,
Eh, ku kibazo nacyo yabajije ibijyanye n'aba- n'abamaze kuronka urwo rucanco Eh, nk'uko nari nabivuze urucanco ingirakamaro kuko rurakinga cyane rurakinga iyo umwana yaronkejwe urwo rucanco inshuro zibiri ku mezi icyenda no- hanyuma akasura akaronka urwo rucanco ku mezi cumi n'umunani araheza agakingirwa ku bice birenga cyane mirongo icyenda na bitanu ku ijana ni ukuvuga ko ari urucanco rero ngirakamaro Eh, n'iyo byoba byashitse akagwara izo ndwara ntiziheza ngo zimubangamire ntiziheza ngo zimubangamire kuko aba yarakingiwe aba yarakingiwe cyane aba yarakingiwe bikwiye mhm.
birashika rero yonashika n'abakuze bakayigwara ariko ahanini iyi ndwara ibangamira abana abakuze ntibabangamira cyane nicyo gituma tuba dukingira abana kugira ngo tugabanye umurindi w'impfu umurindi w'impfu ku bana bakiri bato na cyane cyane ku bana bataba barashikana imyaka itanu izi ndwara rero nta muti nta muti nta muti uhari nta muti uhari ukingi eh, uvura izi ndwara Eh, nico gituma tubandanya duhimiriza abenegihugu bose kwijukira no rucanco kuko urucanco rutuma eh, dukingira abana bataragwara Mhm.
tuheza rero ngo turindire ko abana canke abakuze mbere barinda kugwara kandi ata muti uhari Eh, icyiza ni uko ahubwo bakingira bataragwara
Mhm. Oye, oh, ndibwira ko asobanukiwe hanyuma reka twakire na sinzi umunsi uranyumva sinzi umunsi rero ndabumva Mm, urahagana hehe
sendi bujumbu Mhm.
eh, je nashaka kubaza kumva Mm.
mu gihe batanze urutanzo babasemo batanze urutanzo batanze kuba rwarabaye fitase kuri iyo ndwara bakinze ikindi nacyo hoba hari izindi ndwara bashyira ku rutonde bashobora gukingira abana
uravuga muri iki cyumweru se Bavuga- uravuga muri iki cyumweru muri iyi ndwi y'inshanjo ni rwose ko mbona tugiye kunaniranwa kuri telefone ntabwo ntabwo irimo kumvikana neza
ari mvuze ati nko mu minsi- nko mu yindi minsi uretse muri iki cyumweru ba- ba- ba- utari urucanco ngango rw'abana yuko utazi nimba babashyira ku rutonde bashobora kubakingira mu minsi uretse izi zingahe zitatu numva bariko babakingira atora mbagiye mvuga ati neza yuko urucanco batanga mu nyuma baba- baga- bagasuzuma basaba yuko igikorwa ba- bari bihaye yuko coba caragendewe neza Eh, ibibazo vyari nk'ivyo murakoze urakoze cyane reka muhe umwanya gusubize muganga olivier
ngira ngo hariho ingorane mu kirere Mm.
bisa neza ibibazo yabajije
Ye- ara- ara- ashoje abaza niba hari ubu- uburyo mu- mu- muzasuzuma kugira ngo mumenye niba igikorwa mwiyemeje cyaragenze neza niyo nicyo nicyo cya nyuma ya- yarashorejeho
ego eh, i- i- mu- mu bikorwa nk'ibi i- amasekeza ndetse n'ibindi bikorwa iyo igikorwa twagitunganije hanyuma tukagishyira mu ngiro eh, turategekanya igihe cyo kwirimbura ni ukuvuga ko rero no kuyisekeza twarategekanije igihe cyo kwirimbura Eh, nashaka mbere nce ndamumenyesha yuko mu minsi ya vuba hazoca haza eh, n'abazoba baje mu mitumba kuraba neza yuko abana bacandazwe Eh, nicyo no kwita ankete ni ankete izokorwa kugira ngo turabe ko abana bacandazwe tumenye abashoboye gucandagwa twongere tumenye n'abo baba batacandazwe kugira ngo bizofashe eh, muri kazoza Eh, Mhm.
tugashatse mbere tuboneraho no gu- eh, no guhimiriza ababyeyi kugira ngo iby'akarata babaha iyo bahejeje gucandaga umwana ko boyibungabunga ko nicyo cyemezo eh, cy'uko umwana azoba yaracandazwe Mm. Ye- hariho ikindi ikindi kibazo ngira ngo yari abagije Yibazaga ngo ni- izindi ndwara ziba ziri ku rutonde Mhm.
Eh, nk'uko nari nabivuze leta y'uburundi nta- nta- idakora kugira ngo eh, ikingire amagara y'abenegihugu eh, n'izindi ndwara igihe imisanzu ziba zabonetse twoheza tufata akandi kanya kugira ngo tuze turabibamenyesha Eh, hariho n'abari bagiye baravuga imbere y'uwo basabye ibijyanye no guhimiriza tubaza rero duce duhimiriza hakiri kare kugira ngo bashobore kuza baramenya eh, ingwara
ye- akanya kuza turabibamenyesha mhm. Ye, ndumva ikindi mwarimu wakimushubije kijyana na- yibazaga niba ngo inki- urukingo muba mukoresha urwo rucanco niba mu- ruba rwarabaye efikase Ah, niba ru- ubwo ni ukuvuga ngo niba rwaragize akamaro mbere y'uko rutangwa ibyo biba byaramaze gusuzumwa mbere y'uko inkingo zitangira gutangwa hirya no hino Ye, twati- ego Mm.
inshanco inshanco ziba zarasuzumwe eh, kabona bakabona neza mbere no ku rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ejo amagara y'abantu yemeye yuko ari inshanco nziza kandi atangwa neza
ye twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri twizere ko ibibazo byo ku bya telefoni bi- cyangwa se by'iminara byakemutse hari abari batubwiye mu gitondo ko batarimo kutwumva neza Uh, ariko rero kuba hari abarimo kuduhamagara ni ukuvuga ko bamwe barimo kutwumva twizere ko n'abandi nabo biri bubagereho dusubire ku murongo wa telefone twakire nelson nelson uranyumva nelson turi kumwe
turi kumwe ndimo ndakumva neza cyane wiriwe ubiriwe neza urahagana hehe
ubungubu ni kabeza mu mujyi wa kigali mu rwanda Mhm. Ye. ikibazo cyawe Eh.
cyangwa igitekerezo
Eh, ikintu cya mbere natangira nshima icyo gikorwa cyiza kiri mu burundi kino cyumweru cyo gukingiza cyo gukingira abana ni igikorwa cyiza cyane ariko hari nk'utubazo nka tubiri dutoya nabaza dogiteri olivier Mhm.
ko bihaye icyumweru kimwe kandi tukaba tuzi ko igihugu kiba kirimo abantu benshi mu gihe icyumweru kirangiye abantu baki bakizana abana bitara- batararangiza hari ubwo- twizere ko cyakongerwa akandi kabazo nanone gatoya nshaka kumubaza mu gihe umuntu aci- acikanywe umwana we ntabashe kubona uko amukingira cyangwa se bitewe n'impamvu runaka ni iyihe nama yagira ababyeyi bafite abo bana Ha- ha- hari ukundi kuntu waki- iyo ndwara wayirinda bidasabye kuba ufite urukingo ndumva ari ako kabazo yatuganirizaho urakoze cyane nelson urakoze nawe Eh, dogiteri nije imbere musubize rero nelson
yego murakoze dushimire kandi na nelson ku ntererano no ku bibazo yabagize Eh, ku bijyanye n'iki kiringo cy'indwi imwe nagira ndamumenyeshe yuko ku munsi ku munsi eh, ku rwego rw'intara no ku rwego rw'uburere bw'ubuvuzi haraba icyo ni ukwita evaluwasiyo ni ukuyirimbura kugira ngo eh, turabe aho aho tugejeje igikorwa kugira ngo turabe eh, niba hari ingorane umuti twatorera eh, igihe rero byoshika iyi minsi ikaba mike ntiturabibona ko ari mike tuheza rero tumenye tuti iminsi yabaye mike cyangwa iminsi irakwiye ariko gushika ubu u- nta ngorane turabona Eh, gushika ubu rero ku munsi ku munsi turabona yuko ikibazo kiriko kiragenda neza kugira ngo nko ku munsi wejo canke uwa nyuma niho tuzoza tukabona tuti ingorane n'izi yitwa dutora umuti uku n'uku n'uku ariko nomisha yuko igikorwa cyo kiragenda neza cyane mu gihugu cyose Mhm.
Eh, Ar- ikindi kibazo yabajije avuga Yego.
yuko ku mwana biba bitakunze wamukingire Mm.
Eh, twe twifuza ko hoba umwana asigara atakingiwe nicyo bituma dusaba yuko ahubwo bonyaruka ku bibanza byatekanijwe Eh, ku bibanza byo ku mashure hariho n'ibibanza byo ku mavuriro mato mato n'ibindi bibanza bi- bisanzwe bimenyerewe kuko ibikorwa nk'ibi ibi mu burundi turabimenyereye cyane abana rero nibo banyarukane kugira ngo baronke urwo rucanco ntitwifuza ko hari umwana rero yose atara atakingiwe kuko atakingiwe namubwe mucamubyumva yuko nyene atakingiwe nta bundi buryo bwo kumukingira atari ukumuha atari uko yoronka urwo rucanco na cyane cyane yuko izi ndwara iyo zimufashe ata muti wo kuzivura uhari ariko ari indwara dushobora gukinga eh, kandi dufite urucanco eh, ngirakamaro rukingira abana rero rugakingira n'igihugu cyose Mhm. Ye, biramutse bibaye muravuga ko muzakomeza mukareba ababa- abana baba basigaye batakingiwe bagakingirwa twizere ko bitazaba nk'uko mwifuza ko bose bakingirwa ariko nk'uko nelson n'abandi babivuze aramutse atabashije gukingirwa ashobora kubona urukingo ku bundi buryo agiye kwa muganga mukamuteganyiriza ko yarubona mu yindi minsi idasa- atari muri iki cyumweru
Eh, kuri icyo nagomba ngira ngo ntanga umuco kuko eh, iri sekeza eh, nk'uko nabivuze riraba abana bafite eh, kuva ku mezi icyenda gushika ku batarakwiza imyaka cumi n'itanu Mm.
ariko igihe urwo rucanco ruzotangura gutangwa mu bihe bisanzwe nka ziriya ncanco zindi zisanzwe zimenyerewe eh, biratandukanye ko bazoheza baruhereze eh, urucanco rwa mbere bazohereza abana bafite amezi icyenda hanyuma urugira kabiri ruse bagaruka baruronse bashikanye imya- amezi cumi n'umunani Eh, murumva yuko rero bitandukanye Mhm.
boheza rero ngo ngo duhimirize aba- ababyeyi kurindira ahubwo nyabona nibanyaruke kugira ngo baruronse urwo rucanco ariko nkuko nabivuze kandi eh, abana bakingiwe tuba dukingiye igihugu cyose Mhm. Ah, abo batoya bari hagati y'amezi ya- am- kuva nko ku mezi icyenda bararubona hanyuma bakazongera kubona urundi ku mezi cumi n'umunani abakuru bo bafite nk'imyaka cumi n'ine bari hagati ya cumi n'ine na cumi n'itanu bo bazongera kubona urundi ryari
yego ni ibyo nariko ndasigura eh, eh, ku bisanzwe mu bijanye n'amagara y'abantu eh, kenshi imbere y'uko dutanguza urucanco mu bihe bisanzwe haraba hagatunganywa amasekeza Eh, amasekeza rero iyo atunganijwe duhimiriza abantu kuyitabira Eh, ariko mu bijyanye n'amagara y'abantu eh, novuga mu gifaransa ngira eh, en terme de santé publique iyo twakingiye abantu benshi bashoboka tuba dukingiye igihugu cyose Eh, ntitubeza rero ngo tubandanye tubohereza a- abana batari mu- mu iyo migwi ibiri navuze kuko abo bose ni iki gihe utashisekeza ariko eh, nk'uko nabivuze kandi anteme de sante publique tuba dukingiye igihugu cyose Eh, iyo bagwitabiriye ari benshi cyane rero tuba tu- tuba dukingiye bose nicyo gituma dusaba yuko bo- bogwitabira cyane kugira ngo eh, bishoboka turenze ibice mirongo icyenda na bitanu ku ijana iyo eh, mu bijyanye n'amagara y'abantu ukingiye abantu barenga ibice mirongo icyenda na bitanu ku ijana tuba ku-
ko tutarimo kumvikana dogiteri
alo ntimwa- ntimwanyumvise ibya nyuma im- im- icyo mushorejeho ntabwo cyumvikanye ngo iyo umuntu Yego, nari akingiye kuvuga mirongo nti- icyenda na gatanu ku ijana
yego nibyo nariko ndavuga nti eh, mu bijyanye n'amagara y'abantu iyo habaye nk'isekeza tugashobora gukingira abashika abarenga ibice mirongo icyenda na bitanu ku ijana Mm.
eh, novuga nti tuba dukingiye igihugu cyose nta ngorane biheza bigatera nicyo gituma duhimiriza ko iri sekeza ata- litokwijana ata mwana yosigara atakingiwe mu iri sekeza kugira ngo dushobore eh, gukingira abana ubwabo twongere dukingiye n'igihugu cyose Mhm. Ye, reka twakire n'undi uri ku murongo wa telefone dutegereje amaze akanya wandinze turi kumwe Eh, murakoze radiyo ijwi rya amerika nitwa uwandinze gabe ndi mu rwanda noneho mfite ibibazo bibiri nshaka kubaza uwo mutumirwa Mhm.
Eh, icya mbere ndashaka kumubaza ese ikigereranyo cy'abana bakingiwe izo ndwara zaba zitera ubumuga mu burundi cyifashe gute ugereranije no muri afurika hose ku ijanisha icya kabiri nshaka kumubaza ese umwana waba yarakuze atarakingiwe nta bana bakora batarakingiwe ntibibagereho ingaruka cyangwa se wenda zishobora kubageraho ingaruka nyuma bamaze kuba bakuru araza kutubwira murakoze ijwi rya amerika dukunda ibiganiro byiza mutugezaho hano mu rwanda urakoze cyane wandinze nawe kuba ukurikira radiyo ijwi rya amerika no kuba utanze umusanzu wawe muganga olivier ikibazo cyawe Yego, wandinze ndabumva.
Mm.
ego eh, gambe yabagira ibibazo byiza cyane Eh, dufa- turabye mu bitigiri dufise aha mu gihugu cyacu Eh, tukaraba n'ingene ibitigiri byagiye biratera imbere ku myaka ku myaka turabona neza yuko uburundi eh, ari igihugu kimaze kumenyera ibijyanye n'urucanco ababyeyi baritabira cyane incanco Eh, duciye mbere dufatira kuri urucanco rumwe gasama rwari rusanzwe rumenyerewe Eh, dufite ibiharuro byiza cyane rwose ku buryo abarenga ibice mirongo icyenda n'indwi ku ijana abana bare- bari hagati y- eh, y'ukwezi eh, n'umwaka bakingirwa u- indwara y'agasama Eh, dufite ibiharuro bigera ku bice mirongo icyenda n'indwi ku ijana mu gihugu cyose ibiharuro byiza cyane rwose kandi ibiharuro birimo bitera imbere eh, ku mwaka ku mwaka Mhm. Ye.
Eh, ku bijyanye n'ingaruka mbi kuba atacandazwe ni bimwe twame turavuga tuti iyo umuntu atacandazwe agaheza akandura izo ndwara ingaruka mbi ya mbere ni uko iyo ndwara ishobora kumubangamira indwara ishobora gu- eh, gutera ingaruka mbi mbere n'umwana agapfa Eh, hanyuma amaze kuba yanduye iyo ndwara agaca ashobora kandi kwanduza abandi murumva yuko rero bica biba eh, urukwegane bivuye ku mwana umwe canke babiri baba batacandazwe Mhm.
Eh, ari naco gituma rero tubandanya duhimiriza kandi tugashimira eh, namwe bamenyeshamakuru tugakingira tugashimira nabo bose babandanya batera ivyiyumviro Ye.
kugira ngo eh, abavyeyi bitabire cane eh, umugambi w'incandazi Ye, natwe tubashimire rero dogiteri olivier nije imbere kuba mwatuganiriye kuri iyi gahunda y'inkingo mu burundi y'incandago mu burundi muri iki cyumweru nkaba nshimira kandi n'abaduhamagaye baduha ibitekerezo n'ibibazo ndetse n'inama banashima ibikorwa birimo gukorwa ngashimira n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri sikepu Charles na inosa kimenyi wadufashije kubahamagara akabashyira ku mirongo ya telefone kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza tubifurije mwese ubuzima buzira umuze